iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe bwakeye muri iki gitondo hadi washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma uyoboye ibiganiro mbahaye ikaze mu makuru y'aka kanya n'abifuriza kunogerwa n'ibiganiro byacu ejo abashinzwe umutekano mu burundi basubitse igikorwa cyo gufungura ku mugaragaro ibiro by'ishyaka cnl ritavuga rumwe n'ubutegetsi nyuma y'aho abantu bataramenyekana bagerageje kubitwika ararahiye ngo ntibikunda ntibikunda urumva ubu n'imiduga irahagaze urumva bapfa babonye ko icyo gikorwa ugiyemo urengana mbwa yindi miduga irarengana kandi n'ubu uko bigenda kose nawe dusigaye turabira turashika turagenda igikorwa n'igisiba uwo ni umwe mu banywanyi b'ishyaka cnl ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi asobanura ukuntu polisi yamubujije kwerekeza ku biro by'ishyaka byagombaga gufungurwa ejo ku cyumweru turanababwira uko umunsi w'umwana w'umunyafurika wagenze mu rwanda no muri tanzania tubafitiye kandi n'amakuru y'imikino radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na aloise bigirimana urakoze Joffre mutagoma ndamutse n'abaduteze amatwi turayahera mu yavugwa muri afurika umutegetsi akomeye muri sudani yashikirije ku munsi w'imana ko abasirikare bishe abari mu myiyerekano mu ntango z'uku kwezi bagiye kuzorungikwa kunyongwa general Mohamed hamdan dagalo icegera c'urongoye akanama ka gisirikare karongoye igihugu yabishikirije ejo kuri televiziyo y'igihugu abantu barenga ijana nibo bishwe icyo gihe ku murwa mukuru Khartoum nk'uko bishyikirizwa n'abaganga bari mu batunganije iyo myiyerekano mu gihe ubushyikiranganji bw'amagara y'abantu bwo buvuga ko abafuye mu gihugu cyose ari mirongo itandatu n'umwe ku munsi wa kane umuvugizi w'akanama ka gisirikare karongoye igihugu generale Shamsedine Kabashi niho yashikiriza ko yababajwe n'ivyo vyabaye leta ya kameruni imenyesha ko abiyonkoye kuri icyo gihugu bishe abapolisi bane bongera bakomeretsa batandatu mu gisagara cy'abavugwamo icyongereza kiri mu bumanuko bushira uburengero cya eyumojoke aho barwanyi bwabaye ubwa mbere bakoresha bombe mu bitero kuva iyo ntambara imaze guhitana ubuzima bw'abashika ibihumbi bibiri itanguye haraheze imyaka itatu umushikiranganji wa kameruni ajejwe kumenyesha amakuru akongera akaba n'umuvugizi wa leta rene emmanuel sadi aremeza ico gitero kandi ko abo bapolisi bari bagiye mu bikorwa vyo kubungabunga amahoro mu gisagara ca manyu sadi amenyesha kandi ko leta ikeneye imfashanyo y'abanyagihugu mu gutuza ubwo bwicanyi umutambukanyi w'umushikiranganji wa mbere wa israeli ne sara netanyahu yaremanze ko yakoresheje nabi amafaranga y'igihugu acirirwa na sentare kuriha ibihumbi cumi na bitanu by'amadolari y'abanyamerika netanyahu yatinye gutabwa muri yompi yemera ko ibyo yagirizwa ari ukuri ko yakoresheje nabi ibihumbi ijana by'amadolari y'abanyamerika mu gufungurira abantu ku rugo rwiwe ku mushikiranganji wa mbere si ubwa mbere sara netanyahu arengutswa imbere y'ubutungane muri bibiri na cumi na gatandatu sentare yakomoreye ibihumbi mirongo ine n'indwi by'amadolari y'abanyamerika y'indishi ku wahoze amukorera mu rugo yagirije sara kumuhohotera ni mu gihe umutambukanyi wiwe akaba n'umushikiranganji wa mbere nawe ahanzwe n'ubutungane mu kwezi kwa kabiri umushingwamanza wa leta yashikirije ko ategekanya guhana benjamin netanyahu ku byaha byo kurya ibiturire no kunyuruza amafaranga ku madosiye atatu ari mu butungane igihugu cy'ubuhindi cyongereje amatagisi ku bidandazwa mirongo ibiri n'umunani biva muri leta z'ubumwe za amerika mu gihe icuka kibi ku guhanahana ibidandazwa hagati y'ibyo bihugu bibiri kirushiriza kwiyongera iyo ngingo y'ubuhindi ije haheze iminsi washington ikuye new delhi ku rutonde rw'ibihugu byari byaratoneshejwe na amerika mu kwemererwa kwinjiza ibidandazwa byabyo muri icyo gihugu uku kwihorana mu guhanahana ibidandazwa kuje imbere y'urugendo umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo atekanya kugira i new delhi mu mpera z'uku kwezi urugendo rugamije kugondoza ubuhindi kugira bwemere ko amakompanyi ya amerika ahabwa uburenganzira bwo kwinjira mu isoko ry'ubuhindi no kugabanya inzitizi abahinga bafise amakenga kw'ico cuka kibi ciyongera gishobora gutosekaza imigenderanire yari hagati ya amerika n'ubuhindi yari itumbereye kwegezayo ubushinwa bufise umuvuduko udasanzwe mu kuvogera amasoko mpuzamakungu leta zunwe za amerika hamwe n'abatalibani batekanya ko basubira mu kindi gice cy'ibiganiro muri katare mu ntango z'indwi mu cyizere kinini ko bizovamwo inyishu izorangiza intambara igiye kukwiza umwaka muri afghanistan bizoba bibaye ibiganiro bigira ndwi byakiriwe n'umurwa mukuru wa katari doha aho abatalibani bafitiye ibiro vya politike intumwa za amerika muri ivyo biganiro zirongowe n'umunyafghanistan yavukiye muri amerika yitwa zalmai kalizdage ivyo biganiro bikumira leta ya afghanistani bishimikiye ku gukura abasirikare b'amerika muri ico gihugu mu gihe abatalibani bazoca bizeza amerika ko atabakora iterabwoba bazoba bagikoresha ubutaka bwa afghanistan mu kugaba ibitero mu bihugu bitandukanye harimo na leta z'ubumwe za amerika
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru amakuru yacu tuyahere mu burundi aho ingoro y'ishyaka senel ritavuga rumwe n'ubutegetsi iri muri komine nyabiraba mu ntara ya bujumbura yatwitswe mu ijoro rishyira ku cyumweru n'abantu bataramenyekana mu gihe iyo ngoro yagombaga gutahwa ku mugaragaro ejo ku cyumweru ubutegetsi n'igipolisi bahagaritse icyo gikorwa eloge wilika neza nibyo atubwira indongozi z'umugambwe senere mu ntara ya bujumbura zivuga ko abantu bitwaje ibipawa imipanga n'ibihiri bateye iyo ngoro mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu basigura ko bene kugira ico gitero babanje kubaha abazamu bari baraririye iyo ngoro hamwe n'abandi banywanyi ba senere bari bahacunze imbere yo kuyibomora no kuyikonga babandanya bavuga ko bamwe mu bateye bari bafite imyambaro y'igipolisi inyuma yo guturirwa abanywanyi ba senere bazindutse bitegura na cane cane bava mu gisagara ca bujumbura kugira baje kuraba bongere bayugurure nk'uko vyari bitekanijwe kuri uyu w'imana mugabo ntibemerewe kuhashika uyu twavuganya zibiriwe muri zone ya musaga kwibarabara riduga mu nyabiraba kuva saa tatu n'inusu n'abazibi barabara chef de poste niyo ashaje barabara yuko ngo ata muntu yambaye umwambaro wa seneri asubira kuduga umva ngo nimba ari premanase bagiye kugurura ngo premanase yagize ngo ibyago ngo urumva wazabwa ngo irindi sango avuga ati twebwe tureke turengane hasi tugende kugurura iyi imwe ariko niyo imwe ari n'uno munsi nyene ararahiye ngo ntibikunda ntibikunda urumva ubu n'imiduga irahagaze urumva bapfa ko babonye ko arico gikorwa ugiyemwo urengana mbwa yindi miduga irarengana kandi n'ubu uko bigenda kose nawe dusigaye turabi turashika turagenda kuko n'igisiba mu nyuma buramatari w'intara ya bujumbura yahavuye yandikira ikete umukuru w'umugambwe senere mu ntara yiwe amumenyesha ko ibikorwa vyo kwinjira ingoro y'umugambwe munyabiraba bitagikunze bitewe n'uko iruhande yaho humvikanye amasasu mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ikongera igaturirwa mwikete jiwe umupfasoni Nadine Gacuti asigura ko imva z'umutekano arizo zonyene zateye ingingo yafashe amenyesha ko yashatse guha inzego z'umutekano umwanya uhagije wo kubandanya amatohoza zatanguye no kurinda umugwa mukuru wa komine hamwe no kwirinda akajagari gashobora kwaduka gatewe n'ikigwi c'abantu benshi bakoraniye hamwe muri ako gace musitanteri nyabiraba nawe yemeza kuko biri kose atakutihanganiranira kuhari hagati y'abanyamigambwe muri komine aramutwa ku by'ukuri nta kutihanganiranira kwemeza ko hari gusanze ko hari hagati y'imigambwe kiretse gusa ko tuba tumaze dutora ibigwanisho aha na hariya kuko nejo amasasu yaravuze tuba tumaze dutora rero ibigwanisho mu mico itandukanye bwame twatoye grenade zibiri ku musozi wa mukongo turatora grenade ku musozi wa matara mu nyuma turatora impuzu z'igipolisi matenize polisiye inkoho zibiri mu minsi iheze hagati y'imisozi ya matara na musenyi mirenganyiraba ayo misozi itatu ihurira n'amasasu menshi kiretse ibyo gusa nuko twumva hari utujambo tw'abana bariyo usanga bavuga ko babonye abantu babiri cyangwa bangahe bafite inkoho mu ijoro ko ntabwo amakurikirano kugira turabe ko umutekano tuwubungabunga kiretse ibyo nta bindi kuwa mungu w'indwi uheze agatongo rwa sarongo umugambwe senere yabujijwe kugurura ingoro iri ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'uburundi abajejwe intwaro bavuze ko bashobora kwaduka umugumuko kubera iri hafi y'isoko kandi yari iremye kuwa kane w'indwi naho ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho uburenganzira bwa kiremwamuntu human rights watch ryasohoye icegeranyo rivuga ko kuva mu kwa kabiri uyu mwaka umugambwe senere wa rwasa wemerewe gukora abanywanyi bawo bagera ku ijana batotejwe n'ingoro zabo zitari nke zigirwako ibitero iryo shirahamwe ryasavye akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bagirizwa mabi abanywanyi batavuganwe n'ubutegetsi bakorerwa iyi ngoro yarayituriwe yari yatewe irasamburwa uruhande mu ijoro ryo kuwa gatatu rishira uwa kane muri iyi ndwi abanywanyi icenda ba senere bari bahagaritswe inyuma yo guturirwa kw'iyi ngoro baja gufungirwa mu nyabiraba nyene batandatu muri bo bahavuye barekurwa hasigarayo batatu eroje buri kaneza nairobi ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tujye mu rwanda aho ejo wari umunsi w'umwana w'umunyafurika bamwe mu babyeyi bakavuga ko batakigira uburenganzira bwo guhana abana babo batinya ko nabo babihanirwa n'ubutegetsi ababyeyi bemeza ko ariyo mpamvu abana basigaye bakora ibyo bishakiye bakavuga ko abana b'abakobwa basigaye batwara inda ari benshi asumuta kaboye uyu munsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika wabaye mu rwanda ababyeyi abarezi n'abayobozi bahangayikishijwe n'ikibazo cy'abana b'abangavu baterwa inda zitateguwe bakiri bato ni nayo mpamvu leta y'u rwanda yashyizeho insanganyamatsiko igira iti turi abana bafite icyerekezo cyiza twanze gutwita kw'abangavu ikibazo gisigaye gihangayikishije ababyeyi ndetse n'ubuyobozi impamvu zacyo ntizivugwaho rumwe bamwe mu babyeyi bavuga ko amategeko yabambuye uburenganzira bwo guhana abana babo ariyo mpamvu basigaye bakora ibyo bashaka ukajya kubona ukabona nimugoroba nijoro ukabona umwana n'umwana w'umwangavu n'umwana w'agasore bahagararanye hariya bajya mu muhanda wagira ngo uravuga ati mama rwose nkuraho ibyo ngibyo kuko ibyo byanyu bya kera byarara turigenga na mupapa nawe nta burenganzira afite bwo kugira gute bwo kumuhana kuko uramutse umuhanye ahita ajya ku murenge bakaza bati wahohoteye umwana ngwino bagufunga basa naho bakora ibyo bashatse umwana w'imyaka cumi n'itatu n'ine n'itanu akabyara nk'umwana nk'umwana nk'uyu wamuvuga agahita ajya ku murenge ese twabigenza dute ababyeyi bakomeza bavuga ko ubukene bwo mu miryango yabo nayo iri mu biza imbere mu bituma abana bararikira utuntu twinshi bikabaviramo gushukwa n'abashaka kubangiza akagushukisha irindazi akagushukisha fanta cyangwa udufaranga nk'utwo umwana rero nawe yabibona agahita agenda gutyo n'ibyo bazira nta kindi no kumva ngo ngo nyabonye hafi ntayavunikiye reka nemere ngende mbifate
nk'ababyeyi si ubu murarwana n'iyo ntambara gute iyo ntambara nyine iyo uyibonye nyine se wabigenza ute wakora iki wamwirukana se ngo genda kubera ko watwaye inda uramwihorera nyine ukemera urwaje abana b'abakobwa ntibajya kure y'ababyeyi babo nabo bavuga ko kutabona ibyo bifuza mu miryango yabo bibatera kujya kubishakira hanze ari nabo havamo gushukwa n'abifuza kubangiza ni ukubera yuko iwabo bataba bafite imyitwarire bakaba ari nk'abakene akenshi akaba ashaka nk'ikintu yarya wiwe nyine bigatuma atwara inda itateganyirijwe ni ukuvuga ngo iwanyu hari ibyo batabaha mukajya kubishakira ahandi hari abo babiha nyine ntibanyurwe n'ibyabo babahaye bakajya gushaka ibirenze iby'iwabo n'utwo turindazi tutavaho iki kibazo cyamaze guhagurukirwa n'inzego zose mu burezi ubu bihaye inshingano ko muri buri kigo cy'amashuri hashakishwa umwarimu ugomba kugira inama abo bana cyane cyane b'abakobwa kuko aribo usanga bagerwaho n'ingaruka cyane cyane zo gutwara inda bakiri bato mu mashuri kandi hirya no hino mu gihugu bahawe imfashanyigisho zibafasha gusobanurira abanyeshuri ibigendanye n'imihindagurikire y'imibiri yabo ntacyo basize inyuma icyo kibazo cyo gutwara inda abana bakiri ku ishuri na n'ubu kiracyariho ariko ikigero kiriho kigeze ku kigero gitoya kubera kampeni zigenda zikorwa umunsi ku wundi abana baganirizwa babereka ibibi byo gutwara inda bakiri mu ishuri kuri buri kigo hagiye haba noneho na mwarimu ukurikirana abana b'abakobwa mu mazina yabyo noneho abana kugira ngo bumve ko atari ibintu biturutse ahandi ari uburyo abana ari uko umubiri wabo uremye kandi ntaho twabihungira niko imana yaturemye iyo ubasobanuriye rero bakabyumva ntabwo bihinduka ubwiru ku buryo n'ugiye kumushuka agenda agatangira kumubwirira ku ruhande bagenda babyumva ku buryo hari n'aho atangira kujya mu nzira zitari zo ugasanga barabitubwiye tukarushaho gukurikirana ikibazo cyo guterwa inda ku bana bakiri bato kimaze iminsi kivugwa mu gihugu bibaherutse gushyirwa hanze na minisiteri y'umuryango igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi abana b'abakobwa bagera ku bihumbi cumi na birindwi magana atanu batewe inda zitateguwe mu gihugu hose bibagiraho ingaruka zirimo no kuva mu mashuri umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika umaze imyaka makumyabiri n'umunani wizihizwa ukaba ukomoka mu gihugu cya afurika y'epfo ubwo mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na rimwe abana b'abirabura barashwe n'abashinzwe umutekano bazira ko baharanira uburenganzira bwabo bwo kubuzwa kwiga kuva muri uwo mwaka buri tariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu afurika izirikana umunsi w'umwana w'umunyafurika u rwanda ntirwabashije kwizihiza uyu munsi kuri tariki ya cumi na gatandatu kuko wahuriranye na marato mpuzamahanga y'amahoro uyu munsi ukaba uzizihizwa mu rwanda itariki ya makumyabiri z'uku kwezi asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali tukiri ku byerekeye umunsi w'umwana w'umunyafurika reka tunyarukire no muri tanzania mu nkambi ya nduta james jovin atubwire uko ejo byari byifashe inkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania yahungiyemo impunzi z'abarundi ituyemo abana b'imfubyi barenga gato igihumbi n'amajyana atanu ibitigiye bitangwa na hcr benshi usanga atacyo birengeye kandi barataye n'ibyirwa kubera kubura imfashanyo zikwiye bamwe mu bahaye ikiganiro ry'amerika bemeza yuko babayeho nabi mu buzima bwo mu buhungiro turashobora kubura nk'akahuzu ko kwambara tukabura n'aho kuryama iyi nkambi imeze nabi ugasanga nk'amabati yaratubaguritse ibitugera bageza mu ijoro nk'abantu nk'aha bararwaye nk'ibyo dusaba ntimubiduha turashaka rero yuko mubiduha kubera urasanga duhaye tugenda turahenera mu ibarabara kandi dufise parane dufasha mugabo impuzu tukazikena twebwe ku bana b'imfubyi n'urwaruka ruri ngaha mu nkambi twebwe ubukene dufise turakena n'izo turya kenshi guhera ku wa mbere gushika ku wa mbere tujya ubugari ubugari bwonyine nubwo bushaza nko mu bisaswa ibisaswa twapokeye ubu byaraheze akareta karatabaguritse ubu turyama hasi tupfa kuryama twifuka agahuzu nakone karaheze ubuhuzu nabwo twamiramwo nibwo nyine iminsi yose bivugwa yuko abana bamwe bamwe bata imiryango yabo bakihindura imfubyi kubera ibibazo biri mu miryango yabo bamwe mu babyeyi bahaye ikiganiro ry'amerika bavuze yuko kimwe mu bibazo bituma abana benshi batoroka imiryango yabo ni uko mu nkambi hari indero nke bivanye n'uko babayeho hamwe n'umwidegemvyo mwinshi uri mu bana ni kuvuga yuko njyewe namaze kubona ababyeyi benshi iyo ababyeyi benshi iyo bahishije nk'ibiribwa urasanga abana babakumira bakabara kurya dukeyi abana bakarati e mama ntiduhaze wa muvyeyi agacatora inkoni kugira ngo abongere ibiribwa agaca bakubita ivyo nivyo maze kwibonera n'amaso y'iwanje ugasanga umuvyeyi ararenka kuza gusenya mu ipori agafata umwana w'imyaka cumi ngo genda gusenya ugasanga hageze ifyatura ry'amatafari umumama yigiriye mu kirabo akabwira abana ngo genda mu fyatura ngo amatafari amajana atanu ariko kimwe n'ivyo hariho amashirahamwe asanzwe akurikirana abo bana nk'iwo muvyeyi amaze kuba amenyekanye ndamaze kubona aba abavyeyi bahabwa ibihano n'ayo mashirahamwe ajejwe katika kabana hey, ibintu maze kubona dufate bijanye nk'ihohoterwa ry'abana umwana arashobora gukubitwa agafatwa nabi hama abandi nabo ugaca usanga babakoresha nk'ibikorwa by'inguvu e, ugaca usanga babakoresha nk'ibikorwa by'inguvu gufyatura wege ico tubahanura turaberekeza ati umwana naho yoba yagize nte urashobora kumuhanura muga ntukoreshe dufate nk'ukumuturira ni ukuvuga ubugize nabi hama rero mu gihe duhaye impanuro abo bavyeyi mu gihe binaniranye naho uwo muvyeyi umuvyeyi akananirana kumva izo mpanuro natwe hari hahandi duca tugira nte uwo muvyeyi duca dutanga raporo hama bagaca bamenya uburyo bamugenza hama n'uwo mwana bagaca bamenya uburyo bamuvuza uburyo uwo mwana ashobora kugira amagara meza bamwe muri abo bana bahaye ikiganiro ry'inyamerika basabye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka byibura zihere rwose mu nkambi ya nduta turasaba nka parani na, na, na inihase ko yodufasha ikadufashisha hagahuzu kandi twasaba ko nko ku mutekano dufise ngaha mu nkambi inkoho uzawumva mu ijoro zivuga natwe nka twebwe abana tugahababuka urumva twavuye mu burundi duhunga izo ngorane dushice no ngaha izo ngorane zikaba zigizente n'ubundi tugiye mu ngorane mu zindi Du- tugiye ku ishure dutwara impuzu yo muhira tukambara iyo muhira ndetse atari un idufashije tukambara izo muri un twebwe ntantwe dufashwe gusa ikintu twasaba twasaba yuko mwodufasha izo ngorane zacu gusa dufise tukaronka ukungene twofashwa natwe tukabibona yuko dufashijwe umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika wizihizwa buri mwaka ku itariki ya cumi na gatandatu ukwezi kwa gatandatu ukaba warashyizweho n'umuryango uhuriwemwo n'ibihugu bya afurika igitekerezo cyo kwizihiza umunsi w'umwana w'umunyafurika cyakomotse ku rupfu rw'abana b'abirabura bo muri afurika y'epfo biciwe mu myigaragambyo yo guharanira uburenganzira bwabo mu mujyi wa soweto mu mwaka wa mirongo irindwi na gatandatu mu nkambi ya nduta uwo munsi wahariwe umwana w'umunyafurika utegereje kuzo kwizihizwa mu ndwiza kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania james jovini ijwi rya amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kiloheti ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kiloheti ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kiloheti ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kiloheti ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kiloheti ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
inshuti mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino ibikombe bitatu byari biteganyijwe mu mikino ngororamubiri ihuza abanyeshuri bo muri kaminuza cumi n'indwi zo mu burundi byatwawe na kaminuza y'u Burundi reka ibindi tubibaze desire hatungimana kuri uno w'imana mu rukino rwa gatanu niho umugwi w'urunani watakaza urukino rwa mbere utsinzwe n'umugwi wa rezipo mu mwanya w'agasunuzo ku manota mirongo umunani n'abiri kuri mirongo irindwi n'atandatu aroni kagabo amenyereza urunani amenyesha ko basamaye mu minota ya nyuma bibaviramwo gutsindwa nk'uko mubibona urukino rwari rworoshe ku rwego rugenda muri prolongation abakinyi ego ejo bari bakoze mugabo ntitwari nsunuka ko bari muri ete ya fatigue twarushijwe twazubaye mu bintu bimwe bimwe iminota ya nyuma nona ntitwashoboye kujera amaci neza murabona icyo gituma twaciye dutsindwa iminota ya nyuma umukinnyi wese ashaka gukora ibyiwe kandi rero tubabwiye ko bagira ikintu kiri cya rusange cya etaje kolektive shampiyona irahera nuko bimeze hakina babiri hagatsinda umwe tugiye gukora kugira ngo iyi defete muri wikende twe tuyishobora kuyikuramo eh, kubera shampiyona ihere tumeze neza umumenyereza w'umugwi rezipo umugwi ukiri mushasha amenyesha ko bomwitega mu nkino zimirije kuko buri rukino ahigira vyinshi ni ekipe nshasha abakinyi bamwe bamwe bavuye hanze abandi bavuye mu za ruguru mba chaque match iratwigisha nicyo gituma mubona a chaque match match ya dinamo twatsinda diferanse ya y'amanota atanu iyindi match dutsindwa rimwe biriko biratuduza esprit ku buryo twibaza yuko na faziro turizogera twamenyeranye hama tugakomera kandi nibaze yuko amakipe yose barangana nta ekipe yo kunegisha kuri uno w'imana kandi niho hasozegwa ihiganwa ryo kwinonora imitsi rihuza amakaminuza yose yo mu burundi rikaba ryabereye mu ntara ya ngozi kaminuza y'uburundi ikaba ariyo yatwaye ibikombe byose ibintu byaryoheye abanonotsi baje kuyiserukira nk'uko mwizigigwa parfait umwe muri bo abivuga twebwe vrema turaryohewe ku ruhande rwa kaminuza y'uburundi ego koko birakwiye kuko twarabikoreye kandi twarabiteguye twari tubyiteze dufite abakoci badukurikirana muri yubi ntacyo tubuze mu bijyanye na siporo barabikurikirana kandi birakwiye ibyavuye muri iryo higanwa birashimwa cyane na salvatore gashaka arongoye ishyirahamwe ry'inkino mu makaminuza amenyesha ko aravye imyanya bagize bizobatuma baronka imidari mu mahiganwa yimirije mu gihugu cya uganda haba ku isi yose amakaminuza yo ku isi yose cyangwa yo muri afurika ndetse no ngaho iwacu basanzwe amakaminuza atunganya inkino hanyuma izo nkino rero batunganya haragera igihe bakahura ibihugu amakaminuza atandukanye yaba yo mu karere cyangwa yo muri afurika cyangwa ku isi yose bagutegura inkino zihuza amakaminuza kuba baba babaye aba mbere baronse imyanya myiza natwe rero dufise iyo ntumbero kanatsinda twaranatanguye kuko ku mwaka uheze twaritabye inkino zahuza amakaminuza yo mu karere yabereye mu gihugu cya tanzania mu gisagara cy'i dodoma n'ubu dufite intumbero y'uko tuzobandanya uko nyine y'uko ababa mbere tuzoja turaza turitaba inkino zitunganijwe haba mu karere cyangwa mu makungu mwamenya ko izo nkino zitegurwa n'ubushikiranganji bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi desire atungimana kigali ijwi ry'amerika tukiri mu makuru y'imikino tunyarukire mu rwanda duha umwanya jean claude munyandinda
mu mupira w'amaguru irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro rirakomeje ejo bundi kuwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru habaye imikino yo kwishyura kimwe cy'umunani ikirangiza kiyovu siporo yasezereye mukura victory siporo nubwo mukura yatsinze kiyovu igitego kimwe ku busa ntabwo cyari gihagije kuko kiyovu siporo yari yayitsinze bitatu kuri kimwe mu mukino ubanza polisi fc yakuyemo etoile de l'est nyuma yo kunganya igitego kimwe kuri kimwe umukino ubanza polisi fc yari yatsinze etoile de l'est ibitego biri kuri kimwe ikipe ya gicumbi fc yitwaye neza kuri stade kamarampaka i rusizi inganya na espoir fc igitego kimwe kuri kimwe iki gitego cyo hanze cyafashije gicumbi fc gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza dore ko mu mukino ubanza aya makipe yombi yaranganyije ubusa ku busa intare fc yakuyemo bugesera fc yitsinze ibitego bibiri kuri kimwe no mu mukino ubanza kandi intare fc yari yatsinze bugesera bibiri kuri kimwe ejo ku cyumweru rayon siporo yasezereye marine fc yitsinze ibitego bibiri kuri kimwe byiyongera ku kindi gitego kimwe ku busa rayon siporo yari yatsinze mu mukino ubanza APRFC yasezerewe mu gikombe cy'amahoro nyuma yo kunganya na AS Kigali ubusa ku busa. Umukino ubanza AS Kigali yari yatsinze APRFC igitego kimwe ku busa. Gasogi United yakuyemo Rwamagana FC. Aya makipe yaguye miswi anganya ubusa ku busa ejo ku cyumweru, ariko Gasogi United yari yatsinze Rwamagana igitego kimwe ku busa mu mukino ubanza. Ikipe ya Etincelle FC yatsinze Hope FC ibitego bitatu ku busa. Umukino ubanza aya makipe yombi yari yanganyije ibitego bibiri kuri bibiri. Mu mikino ya kimwe cya kane kirangiza nk'uko bigaragazwa na tombora yabaye ejo ku cyumweru cyumweru amakipe azahura ku buryo bukurikira ejo bundi kuwa gatatu ikipe ya as kigali izahura na gasogi united etensere fc ikina na polisi fc kuwa kane intare fc izahura na kiyovu siporo naho rayon siporo ikina na gicumbi fc tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku maguru abakinnyi b'abanyakenya nibo bihariye imidari hafi ya yose muri marato y'amahoro yabereye i kigali ejo ku cyumweru haba muri marato yuzuye ireshya n'ibirometero mirongo ine na bibiri haba no muri kimwe cya kabiri cyayo aba banyakenya nibo biganje mu gutwara imyanya myiza gusa umunya-uganda philippe kiprimo niwe wahize abandi muri iyi marato kuko yabaye uwa mbere akoresheje amasaha abiri iminota makumyabiri n'amasegonda makumyabiri na rimwe abakinnyi b'abanyarwanda beretswe igihandure cyakora uwagerageje kubakura mu isoni akegukana umudari wa feza muri kimwe cya kabiri cya marato ni uwitwa marte yankurije felicien muhitira bakunze kwita amagare nyuma yo kuza ku mwanya wa kane muri demi marato yatangaje aho byapfiriye ngira ngo nta kintu cyabuze bibe tw'abakinnyi bibe abatekinisiye duhora dusaba abashinzwe ikipe ya nasiyonari kutatujyana ibyumba mu gihe habura ibyumweru bibiri turarekarama buri munsi bitewe n'uko ibyumba hari umwuka uri hejuru cyane ni ukuvuga tuba tumaze amezi twitoreza hano i kigali ukatujyana ibyumba mu byumweru bibiri twagera ibyumba ibihaha abenshi tuvunika kubera umwuka waho iyo tugarutse i kigali twese tubura umwuka ngira ngo mu muhanda twari dufite imbaraga nk'abanyarwanda ariko twifuza ngo dukorere hamwe nka ekipe ariko twagezemo hagati bagenzi bajya ati nta mwuka dufite tugiye kuvamo ihangane ugende nibwo nabwiraga mugenzi wanjye noherete ihangane uze tugere imbere arambwira ati nabuze umwuka nohera arahagarara ava nohera ntabwo arangije irushanwa bagenzi banjye nabo barangiza bavuga nimwihangane tugende barambwira ati twe turahagaze turambiranze wowe komeza wegere abo banyakenya ubatake naje gukomeza ndabegera mu muhanda ariko noneho aho nabagereyeho naje kubura imbaraga mbura umwuka yembura n'umunama amazi usibye abahatanaga bagamije ibihembo muri marato yuzuye no muri demi marato hari n'abandi birukankaga byo kwishimisha no gutara inyota abangaba bakoze urugendo rureshya n'ibirometero icumi yari claude munyandinda i kigali
nshuti mukomeje gutega amatwi ibiganiro byacu aha ni amakuru y'aka kanya tuyasoreje tubashimiye ko mwaduteze amatwi tubararikira gutega amatwi ibindi biganiro byacu bikurikirana dushimire bari ku buhanga bw'ibyuma na fasil gabehu wegeranije aya makuru ye mwumvaga kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe